iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki mirongo irindwi n'itanu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federic nkunikije tuzokwitwarira n'abantu kuko mwarumvise bamwe bamwe bagiye baravugwa mu bwicanyi bwo mu burundi ibyo rero nibyo twashaka gusaba umubonano umushikiriza amanza kugira tumuhe ayo mazina tumuhe n'ibyemezo dufise uyu ni Armel niyongereye ari mu murwi w'abashingwamanza bifuza kubonana n'umushikirizwamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha kugira ngo bamushikirize ibyifuzo by'imiryango mirongo itandatu baserukira bijanye n'ubwicanyi bwakorewe imiryango yabo iyi nkuru co kimwe n'ayandi makuru yerekeye burundi arimwo umuntu yakomeretse ku mutumba wa nyarurambi muri komine muhanga mu ntara ya kayanza igihe abasuma bitwaje ibigwanisho bamurasa bakanasahura amafaranga turazigaruka ko mu kanya kari imbere kuri uyu wa gatanu abavugizi b'inzego zitandukanye za leta harimwo uwa leta n'umukuru w'igihugu bahaye ikiganiro abamenyesha amakuru mu ntara ya muramvya aho n'abanyagihugu bahawe akanya ko kubaza ibibazo umuvugizi wa leta yibukije ko leta itazigera yemera ibiganiro n'abantu bafashe inzira y'intambara kandi ko atabiganiro bita negociation mu gifaransa bizigera bibaho mugenzi wacu Eloge wirika neza araducira ku mayange y'ibintu byashikirijwe n'abavugizi batandukanye b'izo nzego za leta tumutega amatwi muri ico kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta bishuye ku bibazo vyamenyesha makuru bari kumwe mu ntara ya Muramvya n'abanyagihugu bariko bakura ku murongo wa telefone abajijwe ku vyerekeye ibiganiro bihuza leta n'abatavuga rumwe nayo umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba yishuye ku biganiro mu Burundi vyamyeho kandi n'ubu bihari ariko acatomora ibintu kubibaza ko hashobora kuba ibiganiro bishikana kwigabangana ry'ubutegetsi abashaka ngo negociation ni ukuvuga vya biganiro nk'ivyarusha aho o twabakuriye inkoni ku gishitsi biriya biganiro vy'Arusha vyavuye hehe murazi ko kuva mu mirongo icana na gatatu leta y'u Burundi itigeze itwarwa n'inzego zatowe uwa nyuma yatowe yari ndadaye baramugandagura kandi n'abamugandaguye nkeka bashaka gushika kuri ico ibiganiro bidahera aho umwe wese azarirukanga ati mpa nanje ku meza kuko nanjye ndaganira nifatiye ko narabigiyemo imigambo yose wapfa kwemererwa ati sanga y'abandi hariya baronde n'icyo ati camusheho leta mfata kibanza baca bavuga ati imigambwe yose yemeye kuja yarusha camuzana abashinga amateka muje mu kigo ihi baragenda barasasa twese twaragiye turasasa amagabo utari twatowe mirongo icana na gatatu kugira amahoro aboneke abavuga no gusubiramwo vya bindi vy'iyarusha bagomba nabo bagende bicare mu kigobe atawa batoye atawa batumye ubu rero hari leta yavuye mu matora yashizweho n'abenegihugu ku mugaragaro umuvugizi wa leta yagize n'ico avuga ku bagwanya ubutegetsi bakoresheje ibigwanisho bamaze kwibonekeza abagiye mu bwicanyi abakoresha ibikenye mu gusambura inzego mu kwica abantu bakuzako mu kwica abantu kamwe kamwe ni ukuvuga ko abo bantu atari abo kumvirizwa nabo kuja imbere y'intahe abo bene gukora igihe bara no kubatuma murumva iyo basobotse bakiha inganda hari uwuremanga ngo wakoze nijana gutumye kwica umusirikare kanaka bitwa imigwi y'abihevye wumva wene uwo muntu ikibanza kiba ari ico murumva bavuga umwe bashobora kumenya bagashirako amaboko abudesalamu bavuze yuko bazomujana kwicara mu biganiro ngo bamwumvirize abibaza ngo ibiganiro ngo nivyo bizoshobora guhagarika izo nkori z'ikibi sibyo namba ibiganiro ahubwo bifasha gutsimbataza abarundi kumva ineza yo kubana mu mahoro umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nawe yabajijwe ahanini ku bijanye n'intwazangabo zibiri zo ku rwego rwo hejuru zagandaguwe ku wa kabiri w'iyindwi colonel gaspar baratuza yemeje ko naho izo ntwazangabo zari mu bwoko butandukanye atasano riri hagati y'izo mfu zibiri colonel baratuza anavuga ko kubona liyotena colonel darius ikurakure yicirwa mu bigo vy'ibiro bikuru vya gisirikare bitasigura ko igisirikare c'u Burundi cacanyemo kuvuga yuko hoba hari ingorane izi na ziriya ntawe ca bifata kubera iryo sanganya ryashitse hariho abagizi ba nabi bama barota gucanishamwo inzego zigize igihugu bagashaka gukora inabi nk'iyo bakoze ku munsi wa kabiri ariko ibyo ntibici intege abagize urwego rwo kwivuna amazi muravye abasirikare aho bari hambavu y'izindi nzego bandanya imirimo yabo bafatanye mu nda kandi bakora bimwe mu ngabo imburakimazi ntizibuze haba no mu miryango urashobora kuvyara abana cumi hakabamo ikigaba kimwe ibigaba rero ni nk'ico kiza kigakora ishano kuvuga yuko hoba harabaye isanganya mu biro bikuru by'intwara miheto hacunzwe cane urashobora kubana n'umuntu utazi ingene yimvira hariho n'abashobora kugwara mugabo twibaza yuko ataragwaye ubu u yarabiteguye gose ikirishano yagize ibindi bibazo vyagarutsweko ni ibijanye n'amafaranga ishirahamwe rya buraya ryahora rifashisha leta y'u burundi riherutse guhagarika umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega ca leta yavuze ko ingingo yafashwe ari iy'akarenganyo kandi ko leta izobandanya kumvisha abanyaburaya ko bakoreye ku makuru atariyo kugira bisubireko ariko mu kurindira desire musharitse arafise ijambo ry'ihumure kuvuza abana ku buntu kuriha amahera y'abanyeshuri ku buntu ibi byo gushikiriza umwavu abanyagihugu haba ibikorwa byo gushikira ku banyagihugu bahuye n'is- ni- n'impanuka kugira leta ibafashe ibyo bikorwa byose bizobandanya kanatsinda turiko turarondera uburyo bushoboka bwose kugira ngo imigambi yose ya leta ishobore kurangurwa nk'uko bitegekanijwe ku migambi rero ya leta mikuru mikuru cane cane mu bisata biteza imbere igihugu haba uburimyi haba ivyerekeye kurondera yuko abanyagihugu baron- baronka amazi n'amatara imigambi yose izobandanya ibindi bibazo vyagarutsweko ni ivy'abagwanyi bamaze imisi bishikanana cane cane uwiyemereye ko ari mu bagandaguye ababikira batatu b'abataliyanokazi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umuvugizi wa sentare ntayinyuzwa yavuze ko abari barafashwe muri iyo dosiye batazoca barekurwa kubera habonetse abandi biyemangira urwo rupfu nawe w'igipolisi yibukije ko igipolisi kitazota icizere ku bantu kubera cari cerekanye umuntu yagirizwa ubwo bwicanyi kigasubira kwerekana abandu Pierre Nkurikiye yasiguye ko igipolisi gitanga amakuru igihe cose bivanye n'aho amatohoza aba ageze n'ukuri kiba kironse Eloge Urikaneza Bujumbura Ijwi rya Amerika urakoze eloge umurwi w'abashingwabanza witwaye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'ibiro bikuru bijejwe hagati y'akazi na muntu mu ishirahamwe mpuzamakungu onu ku izina ry'imiryango itari mike y'abahitanywe n'ubwicanyi mu burundi uyu murwi usaba ko ho- wohura n'umushikizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ngo bamushikirize ibimenyetso banamusabe gutangura amatohoza ku bwicanyi bwakorewe abo muri iyo miryango mirongo itandatu bahagarariye Almere Niyongere ni umwe mu bashingwamanza baserukiye iyo miryango yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema aramubwira ico iyo miryango yamutumye hari imiryango mirongo itandatu yabuze ababo mu burundi muri ubu bwicanyi buriko burakorwa harimwo abishwe mu bwicanyi ndengerabutungane guhohotera hagati y'akazina muntu imiryango yabo ntiyigeze ironka ubutungane ntiyigeze imenya ingene vyagenze nabo babikoze ntibigeze bakurikiranwa n'ubutungane bw'urundi arico gituma iyo miryango yoherezwa kwitura za sentare mpuzamakungu zozo zigenga niho yiyumviriye sentare mpuzamakungu mpanavyaha iri irahe mu buhorande ico ashima kwandikira eh, n'umukomiseri mukuru eh, w'agateka kazi na muntu mu gisata mpuzamakungu oni hama nibo baca babona yuko bakwiye kurondera abashingwamanza babafashamwo eh, niho haca hajaho eh, abashingwamanza batatu umushingwamanza w'umubirigi bernard menge eh, umushingamanza wa- w'ubufaransa leo lef fost eh, na jewe yongere ndi mu bashingwamanza bo mu burundi kugira dukurikirane izo dosiye zabo muri izo sentare mpuzamakungu twarasabye umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mu mpanabyaha umubonano ubu turarindiriye ko batwishyura kugira tumwereke neza ibyo iyo miryango yaduhaye ko iyo miryango yadutumye tubyereke neza ibiranga abo bantu bagandaguye bunyamaswa n'ibiranga abo imiryango yabo yashimye kwitura izo sentare mpuzamakungu mpanabyaha Metre niyongere mu gutangira mwavuze ko iyo miryango ishinja inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuba ah, zarahitanye abagize imiryango yabo ariko mu bijyanye n'imiburanishirize ah, ya ruriya rukiko mpuzamahanga mpanabyaha usanga ibyaha bireba umuntu ku giti cye aho kureba inzego cyangwa se abantu mu kivunge erigana n'ubundi aho twitwariye muri sentare mpuzamakungu tuzokwitwarira n'abantu kuko mwarumvise bamwe bamwe bagiye baravugwa mu bwicanyi bwo mu burundi ibyo rero nibyo twashaka gusaba umubonano umushikirizamanza akukira iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha kugira tumuhe ayo mazina tumuhe n'ibyemezo dufise kuko imiryango yarashoboye gutoza abakanyamuntu barashoboye gutohoza hamwe n'ibindi bisata by'agateakazi na muntu bikorera mu burundi byarashoboye gutoza muri bamwe bamwe hama nabo baheze bisigure eh, bavyikure ko twebwe tuzoba duhaye se eh, ibyo dushoboye kuronka ibyo twagerageje kurondera bisabwa n'umu- n'imiryango y'abo bantu babuze ababo hama urumva ubutungane mu gihe bwigenga buzogira amatohoza hamwa bwongere bukurikirane uwo wese azokwagirwa n'ico caha cyo gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu cyo guhohotera kiremwa muntu cyane cyane bikozwe n'inzego za leta icyo musaba rero ni uko mwahabwa umwanya mukaganira n'umushinjacyaha mukuru w'urwo rukiko kugira ngo mumusabe gutangiza iperereza kuri ubwo bwicanyi bwakorewe iyo miryango dushaka kumusaba yuko batuka amatwi kandi imiryango iriko irasaba kumvirizwa imiryango y'ababuze iriko irasaba yuko sentare yokurikirana abo bantu babasinzirije ubuzima abantu babo banyuruje abantu babo hama tugasaba yuko amatohoza aca atangura nicyo gituma dutanze ibirego byacu dusaba dushimitse yuko eh, umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha yotwakira kugira dushobore kumuha ivyo bintu vyose dufise kandi turazi yuko azoheba akanyugwa agatanguza amatohoza kugira abo bantu bose eh, bari- bariko baragandagura abantu gushika n'uyu munsi nyene abo bose bashobore gufatwa tugwanye ukudahana ibyaha mu burundi
urakoze edi umuntu umwe yarakomerekejwe n'amasasu yarashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bicira umuriro baraye bateye ku mutumba wa nyarurambi muri komine ya muhanga aho ni mu ntara ya kayanza abanyagihugu bavuga ko babonye abo bantu bitwaje inkoho zibiri hamwe n'imbugita mu gipolisi i mahanga bavuga ko abantu bane bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza abanyagihugu baba ku mutumba nyarurambi bavuga ko abo bantu boba bakamanganiye muri komine rango iri mu ntara ya kayanza nyene musitanteri w'iyo komine avuga ko bamaze gufata ingingo zose zishoboka kugira ngo ntibabace mu ryahumye ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze abo bitwaje ibigwanisho bateye bagasahura abanyagihugu bo ku mutumba nyarurambi muri komine ya muhanga mu ntara ya kayanza bahashitse bugorovye nk'igihe cy'isaha zibiri n'inusu aba ni bamwe mu banyagihugu babonanye nabo baje ari ba- ari batandatu je nari nje rero nje kugura utunite ku muntu adandariza ngaha nshitse ntazi ivyo ari vyo ngo batambuka nyene bonahenekana rero ko umengo bafise ikintu nshitse je baciye bamfata bamfashe babiri kumbe imbere naho hariyo bane cumba yuko babiri ba- babiri bagumye hanze kugira ntihagire uwinjirayo je baca bangumiza kuri nkoho nabonye abantu baza bazanye indani batubwira ati zana amafaranga yose mwadandaje turanza gukangara twibaza ibyo ari byo U- uwo twari kumwe niwe yababajije aciye abaze ngo, ngo, ngo ni ibyo nyene aca ababwira ati ni ibyo nyene dushaka amahera ya pasika baca badufatira kubisu hejuru baturabisha ko n'inkoca turababwira ati nyimba mushaka amafaranga nimutore mugende abanyagihugu bavuga ko bashoboye kubona inkoho bari bitwaje bambaye amakoti ashusha n'aya gipolisi izo nkoho nizo zakoreshejwe mu kurasa umwe mu badandaza je mubo nabonye bose bari bafise inkoho n'imbugita umwe niwe yari afise igipanga wabonye bangahe twe twari indani abari indani bari bane muga bari hanze barabonye umwe yari ari ngaha hariho abari hanze twe muga binjiye indani bari bane hariho uwo byahuriye ngaha we wa- we niyo ababonye neza bashike ngaha baciye bakura ayo makoti bari bafise kubera bari- zimwe bari bazi bazinyegeje mu makoti bari bafise inkoho bari bari babiri abandi vya- vyari bipanga mugabo babitwara nk'inkoho kuko je nararavye nyene narabuze icyo mvuga mugabo nara- narabiravye vyo ikoti bari bambaye rero zari super impermeable nkaziya z'igipolisi gusa mugabo ntawe ariko uraba mu mugongo ngo arabe yuko zinditse ko zi- birya birya vya pene Hirya rero hari akandi gasantere kamwe arabubare hitwa mukirinzi aho rero kubera twe twamaze gutangayo inforomasiyo baciye batangura yo kurasa rero baciye barahasa umuntu mu- mu kwiruka birutse baca ku ruhande rwo muri rango nyene ngaha abanyagihugu baho ku mutumba wa nyarurambi basaba kuronswa ikirindiro c'abajejwe umutekano hafi aho ku mutumba wa nyarurambi twahasanze umukuru w'umutumba uwo nawe yatubwiye ko ataco yovuga kuri ubwo busuma ataronse uruhusha kwa musitanteri wa komine niko gusanga musitanteri ku biro vya komine muhanga dusanga afatiriwe n'inama mpanuzwajambo ya komine yari imaze gukorana urongoye igipolisi muri komine muhanga niwe yahavuye atwakira avuga ko abateye barabasuma bitwaje ibigwanisho iyo ndongozi mu gipolisi imenyesha ko abo bateye bari bitwaje inkoho zibiri hibwa amafaranga angana ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu na bitanu vy'amarundi ku badandaza batatu umudandaza wa kane araswa ku kuguru kw'ibubafu mu gihe yaragiye kubasiga amatelefone y'abo badandaza yaribwe n'abo basuma nk'uko burongoye igipolisi imuhanga abivuga aho menyesha ko abantu bane harimwo umukobwa bamaze gufatwa ku mvo z'amatohoza mu gihe abanyagihugu bavuga ko abivye bakamanganiye muri komine ya Rango mu ntara ya Kayanza nyene musitanteri w'iyo komine Suavis Harerimana avuga ko baticaye ica mbere coco aho abo basuma baciye haregeranye cane n'ikomine ya Rango nico gituma twashiye dufata ingingo yo kubwira abakuru imitumba bose n'abashefu de zone kugira bakoreshe ya makomite y'umutekano ahurikiyemwo bose kugira baze kwirarira kugira abo bantu ntibahave natwe bashika ngaha muri komine iwacu mu karere k'uburaruko ubusuma bw'abitwaje inkoho busa n'ubwimonogoje ni mu gihe haciye ukwezi kumwe gusa hishwe umupolisi inkoho yiwe iribwa imurama muri komine muyinga aho yari agiye gutabara urugo rw'umudandaza yariko asahugwa n'abantu bateye urugo rwiwe bitwaje inkoho zibiri muri komine muhanga mu ntara ya kayanza jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika Uh, turagushimiye Jean Bosco tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda unaho n'umwanya uh, w'ikiganiro muri sanga uh, categuwe na mugezi wacu Jeanne Mukankusi akaba yari yatumiye abafasoni babiri Nyira Nsengimana Catherine na Esperance uzamukunda bakaba baganiye cyane cyane ku buhinga basumye mu gihugu cy'ubuhindi cyo gutanga umuriro biciye mu mishwarara izuba tubatega amatwi
reka nguhereho Catherine mbere yo gukora ibijyanye n'amashanyarazi atanga izuba wakoraga iki yewe nari umuhinzi
hanyuma byakujemo gute gukora uwo murimo wo gukora amashanyarazi habonetse umushinga w'umuterankunga witwa sefa rwanda ufatanya n'ubuyobozi bw'ibanze baradutoranya tujya kwiga mu gihugu cy'ubuhinde ariko babanje kutubaza ikibazo dufite aho twari turi tubereka ko dufite ikibazo cy'umuriro ariko tunabereka ko natwe ubwo turi abagore hari umurimo twabasha gukora baratwemereye bavuga ko bashobora kujya kutwigisha mu gihugu cy'ubuhinde twagiye mu gihugu cy'ubuhinde rero turi abantu tutagize amahirwe yo kwiga mu gihugu cy'ubuhinde twamazeyo amezi atandatu twize uburyo bwo guteranya ibyuma tukabibyaza umuriro urumva twize mu buryo butugoye kuko tutari dufite amahirwe yo kuba twarize nta rurimi twari tuzi ariko byabaye ngombwa ko twiga mu marenga tubasha kubimenya amezi atandatu twamazeyo duhugurwa twabashije kuvayo twagiye kwigayo muri bibiri n'umunani bibiri n'icyenda turaza kuva muri bibiri n'icyenda twaraje twesitara umudugudu wacu turimo w'amazu ijana na cumi turayacanira yose sefa rwanda yaje gushaka ubundi buryo bwo kujyana abandi badamu batagize amahirwe yo kwiga yo mu tundi turere kugira ngo babashe kujya kwiga ibyerekeranye n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba twaberetse ubumenyi bwacu tubereka ibikorwa byacu ko nta kibazo byagize biba ngombwa ko uwo muriro wacu nawo uhabwa agaciro twigisha n'abahandi twigishije aba gicumbi mu karere ka gicumbi twigisha abo mu karere ka musanze dufiteyo abanyeshuri b'ibyiciro bine kugira ngo tumaze kwigisha abanyeshuri mirongo itatu abo banyeshuri twagiye twigisha abo bose abo twagiye twigisha nabo bagiye babona ubumenyi bwo kuba babasha kwiteza imbere twagize n'uburyo bwo kugira ngo umubyeyi ahari umubyeyi w'umugore kuko muzi neza ko mu rwanda kera mbere ya jenoside nta mugore wabashaga kuba yabasha kuba yakurira inzu nta mugore wabashaga kuba yakora ibikorwa by'ubwubatsi ibyo byari imbogamizi ku mugore kuko umugore yari uwo guhinga akaba munsi y'inkono gusa kandi akanakubitwa ariko nyuma y'aho tubashije kwigishirizwa ko umugore n'umugabo bose banganya uburenganzira uburenganzira bw'umugore n'ubw'umugabo uko bungana uburinganire buriho akaba ari n'ubwuzuzanye mu rwanda byabaye ngombwa ko tujya kwiga icyo gikorwa tubikunze tujya kwiga tubishaka kuko dore ko twari n'abantu bakuze ni nge wari mutoya muri bo kandi nari mfite imyaka mirongo ine n'itatu
ubwo se mumaze kugaruka mugafata icyemezo cyo kurira amazu ubwo birumvikana nyine nk'uko twabyumvise muri iriya nkuru mwa- mwafashe amapantaro murambara kugira ngo mubashe kurira inzu abantu bababonaga gute
urumva byabaye kuko twari tumaze gusobanukirwa n'uburinganire umugore hano mu rwanda yari amaze gusubizwa agaciro ko kuba yajya abasha gukora imirimo nk'iy'umugabo ntiduharire abagabo imirimo yabo ngo umugabo imirimo ye n'iyi n'iyi urumva byari bitonze abantu kubera ko bumvaga ko tugiye kurira amazu bakavuga bati abantu batize ubundi bazamara iki ariko byabaye ngombwa ko tuza tutireka tubanze twesitare amazu agera muri atanu babibone twaraje ba- tukizana ibikoresho twesitaye inzu dukoreramo ariyo biro yacu dukoreramo baje basanga umuriro urimo uraka bahise bumva ko tutagiye nk'abantu badafite ubwenge ahubwo twagiye tubabajwe n'uko twasubijwe inyuma iyo tuza kwiga mbere ibyo byari ibikorwa twakagombye gukora mbere ariko byabaye ngombwa ko tubikora mu gihe cyacu cy'uko nta muntu ugomba kubura uburyo bw'icyo yakora umugore umugore ari kimwe n'umugabo y'uko tugomba kuzuzanya uburinganire bw'umugore umugore ntiyipfobye ntiyisigaze inyuma Mhm.
ahubwo akaba yagira uburyo bwo kubaka urugo rwe ndetse akubaka n'igihugu Mm. none ka nakire na madame esperance uzamukunda wowe aho ngaho mu karere ka musanze mutangiye gukora ibyo bikorwa by'amashanyarazi bya- babyakiriye gute mbere yaho ariko nagira ngo ubaze unatubwire icyo wowe wakoraga mbere yo ku- kujya muri ibyo by'amashanyarazi
murakoze yewe mbere icyo gihe nari umuhinzi mworozi ukorera mu murenge wa simonyi mu kagari ka Buramira ahantu hasi mu makoro umunsi umwe tuza gutumirwa n'ubuyobozi bwite bwa leta mu nama tujyamo mu nama bisanzwe ubuyobozi buratubwira buti rero hejuru y'uko tugomba kwiteza imbere tukareba ukuntu twava mu mwijima turimo tukareba ukuntu twava mu bujiji turimo turashaka abagore bagomba kujya kwiga gukora iby'amashanyarazi turi mu nama pe ariko bavuze kwiga Mm.
umva birandebye kubera ko ntabwo nashoboye kwiga kera Mm. wari ufite amashuri angahe
ye nize pirimeri Mhm.
umwaka wa gatandatu Mm.
noneho bakiva mu ishuri kubera ko habaye ikibazo umumama ararwaye ava mu rugo mureba indi mirimo ubwo ndemera igihe nshatse nabwo nkomeza imirimo koko yo mu rugo Mm.
ariko ngiye mu nama bati turashaka kugira ngo dukore ikintu cyatuma tuva mu mwijima no mu bujiji Mhm.
turashaka abagore bo kujya kwiga Mhm.
amashanyarazi numvise kwiga ngira ubwoba Ehe.
ese ko ntize nziga ibiki
cyane cyane Noneho amashanyarazi ubuyobozi bwite buratubwira ati, hari ubufatanyabikorwa sefa rwanda Mm.
abari hafi ntabwo bisaba amashuri Mhm.
niba uzi kureba ufite amaso abona Mhm.
bazagufasha ku buryo bazakwereka uburyo wakora ugateranya ukabona umurasire w'izuba ukubyariye amashanyarazi mu rugo ndetse no mu zindi ngo baratoranya ariko ngize amahirwe nari nagiye mu nama Mm.
arahanyemeza ngira n'amajwi menshi pe n'umugabo wanjye yari yagiyemo nawe aragutora
ndetse noneho ngeze mu rugo atese uzabishobo Ehe.
ubwo bukeye kubera ko twebwe dutuye mu majyaruguru y'igihugu ni ahantu hakonje Mm.
umutera umufatanyabikorwa sefa rwanda araduha gahunda abinyujije ku buyobozi bwite bwa leta Tugize ba badamu batanu hano mu bugesera Mm.
mu bugesera ni ahantu hashyuha turavuga tugiye kurya malariya baratubwira ati muze nta kibazo Mhm.
tugezeyo tuhasanga bagenzi bacu Mm.
bavuye kubyiga mu buhinde
Mhm.
turenze tunatwe turi kuvuga ururimi rumwe batwigishije Mhm.
bakatwereka uburyo uteranya akuma kari ukwako ukwako Mm.
ukagenda ukegeranya ukabona umuriro urinzi Mhm.
twakoze nk'amezi atatu ariko Mhm.
riragiye tubona itara rirasa baravuga ati rero ntabwo muragenda mwenyine ntabwo ibi bintu murabisiga hano Mhm.
tugiye kubakorera ibiro mu karere ka musanze Mm.
murenge wa kimenyi tugezeyo badukorera biro barayesitara n'ikintu kinini tureba noneho kujya mu rugo iwacu buri wese akavuga ati shaka uwo tugendana kuri ibi bikoresho kuko twari twamaze kubyiga ubwo tugeze mu rugo ugashyira ibikorwa eh, amagambo wize n'ibikorwa bigize tukabishyira mu bikorwa wese ari Mm.
iya mbere irashoboka iya kabiri irashoboka iya gatatu twabaye nko guhuza Mm.
bagenzi bacu barabitwigisha bitugeraho icyiciro cya mbere duhe- twese tutari amazina irindwi icyiciro cya kabiri twese tutari amazu makumyabiri Mhm.
icya gatatu twese tutari mirongo itandatu Mhm.
ubu ngubu tumaze kugera ku rwego rwose nta kibazo Nge- ndumva umubare ugenda wiyongera
ugenda wiyongera dufite amahirwe kuko ziyongera sefa rwanda ntabwo ituba kure iyo Mm.
habonetsemo nk'akabazo wenda tugera nk'ahantu tugasanga nk'icyuma wenda ntabwo kiri kugendana neza twabaza bakuru bacu babyize mbere mu buhinde bakavuga bati turaje turebe sefa rwanda iti mubaye iki Mhm.
bakaza tugahita tugikosora nta kibazo twiteguye no guhanira abandi Mm. mu mugabo agomba kuba yarishimye aravuga ati "Nta- ijwi ryanjye namutoreshe ntabwo ryapfuye ubusa
oya ntabwo ari we byahereyeho igihe cyo kugira ngo tuve mu bugesera Eh.
yashyize mu rugo ubwo baravuga bati buri wese agomba kugira igikoresho ageze iwe mu rugo tumaze kwesitara biro yacu ubwo turagenda koko iwanjye mu rugo ndayesitara Mm.
abana baravuze ati na mama hari ibintu azi
Ye.
noneho bakambyiriza bati birazi bumvaga bidashobora kwaka ari njyewe ubikoze Mm, bakubonyemo ubushobozi burya icyangombwa ni ukwigirira cyane icyizere rwose Eh.
ubushobozi buraboneka mbere icyo bita umuyede mu rwanda nyine arakuhereza ahubwo akakwishyira ibyuma Mm.
ugasanga we ubwo yabiyobewe Eh, reka noneho ku murongo wa Ah, telefone twakirire abakunzi b'ijwi rya amerika bashaka kubaza kugira ngo nabo mm, yenda bazarebe nabo uko babigeraho reka twakire niko bamye uranyumva
moro neza je Eh, ni amahoro ni amahoro Eh, ikibazo cyawe ku- ku batumirwa bacu yego yego nta kibazo ah- ahanini yamfise mbere ni intererano gusa yego Mm, yego nagira mu ndamukirize abatumire eh, bakumvise Eh, yego hanyuma yewe ndiko ndaraba abanyarwandakazi n'abarundikazi ngira ngo kubera ibihugu bisanzwe bisa n'ibyegeranye bi- bikavuga n'ururimi rumwe Mhm.
ndabona ko bariko baratera baja imbere mu bintu byo byo ba- byo gu- kwiteza imbere Mm,
rero muri make rero ndabashimiye cyane kubona abo bamama ah, harimo bamama bacu harimo bashiki bacu bariko bara- bara- baratera imbere bamwe murabona duhereye kuri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru urabona abadamu barimwo mhm.
Eh, tugiye mu bushoferi nko mu burundi aho negereye mbona Mhm.
eh, hariho n'abo nabonye basigaye banyonga izi modoka zi- zi- zi- zifasha mu kubaka i- imashini Mm, ama hariho n'abandi bari mu nzego za leta abashikiranganji n'abandi mu mu nyene mhm.
Vuga, aho jewe aho jewe nobakangurira na cane cane Mm, hariho abantu bagifise mu mutwe ya migenzo ya kera ngo umukobwa ntiyoje ku ishure Mhm.
hariho abo tubona ngaha nico nobasaba kugira ngo bashire abana mu mashure kugira umwana yitunge ubu turi mu bihe bigoye mhm.
umuntu wese ntaworera amaboko kugira ngo arindire icyo bamuha ahubwo yo kwiga umwuga kugira yironderere Mm, ama nkasaba abo bamaze gushika hejuru gutera imbere ko bokangurira barumuna babo cyane cyane kugira nabo ba- babigisha umwuga bashike hejuru batere imbere mm.
muri mu- muri make nka nkavuga nti nibatera imbere bateze imbere imiryango yabo abamaze ku- gushinga ingo zabo n'abana babo mbere babateze imbere kuko murabona ubu si- si henshi usanga abantu b'abagabo bagi- bakiramba si henshi usanga ari aba- ari abo badamu basigara ba- bareze imfubyi ubwo mu gihe ya- ya- yahora utwo aronka tuzana umugabo nawe akaba atamwuga azi je ndamusaba kugira ngo nawe aje imbere yige uwo mwuga kugira atere imbere isigaye kugira abe ari we azosigara arabya umuryango muri make ntaho Yego.
n'ico nohanura Eh, urakoze cyane Yego.
niko bahamye rwose ku- kuri iyi nkunga Sawa, yawe murakoze.
Mm.
Eh, turagushimiye nawe Eugenie inshuti mwese mukundi radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatukarara yadufashije kwegeranya iki kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese